Eri Nisbi di America. ijwi rya amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda i washington dc turabaramukije nshuti dutanguranye ibiganiro vyo muri iki gitondo ku munsi wa gatanu itariki mirongo ibiri n'imwe z'ukwezi k'umunani umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu kuri mikoro muri iki gitondo muri kumwe nanje fide niyo ngabo It is to make sure that the knowledge of what happened here is passed to the current generation and to the, our children's generation.
aragira To ati see that the whole ni ukwizera neza niba ubumenyi ku byabaye bugera ku rungano rw'ubu ndetse n'uruzavuka uwo ni ambasaderi wa leta zunze ubumwe za amerika mu rwanda ku mfashanyo y'amadolari ibihumbi mirongo umunani n'indwi agenewe umugwi ujejwe kurwanya ihonyabwoko iyi nkuru n'ayandi makuru tubafitiye turayagarukako mu kanya mara imbere yaho reka dutangure ku makuru avugwa hirya no hino ku isi tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu aloyisi bigirimana waramutse neza aloyisi utubwire amakuru avugwa muri iki gihe
Mwaramutse Fideli mu gihugu ca Misiri umugwi ukorana na Eta Islamique wigambye ko ari wo wagavye igitero ca bombe hanze y'inzu ya leta irinzwe cane i Cairo kuri uyu wa kane mu gitondo ico gitero c'abagwanyi cakomerekeyemwo abantu baharugwa muri Mironga abategetsi bo mu karere bavuga ko abapolisi bashika batandatu bari muri abo bakomerekejwe bakomerekejwe n'ico gisasu ca rutura igisasu casambuye igice kinini c'inzu za leta kandi kikamenagura amadirisha y'amazu vyegeranye mu gice ca shubra abavyiboneye bavuga ko bateze amabombe mu mamodoka hanze y'inzu ya leta imbere yo guhunga bakoresheje iyindi modoka umumenyeshamakuru wo mu gihugu ca sudani yo mu bumanuko peter moy yishwe arashwe iminsi itatu inyuma y'aho perezida salvakir agabishije kwica abamenyeshamakuru mu majambo yiwe avuga ko bagwanya leta abantu bitwaje ibigwanisho batamenyekanye nibo bishe peter moy w'ikinyamakuru the new nation ku muhingamo wo ku munsi wa gatatu hafi y'ibiro by'ico kinyamakuru ku mugwa mukuru wa sudani yo mu manuko juba juba ku munsi w'imana perezida wa sudani yo mu manuko salva kiir yabwiye abamenyeshamakuru ku mugwa mukuru juba ko uwo ari we wese mu bamenyeshamakuru atazi ko sudani yo mu manuko yishe abanyagihugu ngo bazovyerekwa umunsi uri izina ngo ubwigenge bwo gutangaza amakuru ntibivuze kurwanya leta ishyirahamwe rigejwe gukingira abamenyesha amakuru ryasabye perezida kiri gusubira ku byo yatangaje igihugu cya kamerune cyashyize hamwe abasirikare amajana atanu bo mu ngabo zazobereye mu kurwanira mu mazi mu kiyaga cade bo guhagarika ibitero vyiyo- vyiyongera vy'umugwi w'iterabwoba wa boko haramu umukuru w'abo basirikare baz- bazobereye mu kurwanira mu mazi admirale menduwa jean avuga ko abagwanyi ba boko haramu bashobora gukoresha ikiyaga cade n'inkombe zaco mu gutegura ibitero ku bihugu vyo mu karere inyuma y'uko uwo mugwi wa boko haramu wirukanywe n'abasirikare ba nigeria bakawirukana mu ishamba aho wari winyegeje ibitero vy'uwo mugwi vyatumye abantu bangana imiliyoni zibiri bata izabu bihitana kandi abantu bashika ku bihumbi mirongo ibiri bo mu bihugu vya nigeria kamerune cade na nigeri hano muri amerika perezida jimmy carter yahoze atwara leta zunze ubumwe za amerika amenyesha ko agwaye kanseri kandi ko iyo kanseri yamaze gukwiragira mu bice bitandukanye byo mu bwonko ivyo perezida jimmy carter yabimenyesheje mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru mu kigo citiriwe izina ryiwe ci atlanta umuganga len richenfeld icegera c'urongoye ibiro vy'ishirahamwe rishi- ryishinze kurwanya ingwara ya kanseri american cancer society yamenyesheje ko ubwo bwoko bwa kanseri jimmy carter agwaye butari bumenyerewe muganga len richenfeld amenyesha kandi ko naho perezida carter yimirije gukwiza imyaka mirongo icenda n'umwe y'amavuka muri uku kwezi kwa cumi abonekana ko agifise inkomezi n'ubwenge bukwiye ivyo bigatanga icizere ko hari ivyizigiro ko ashobora gukira leta ya tayilande iriko irasaba ca gipolisi ca interpol mpuzamakungu ngo kifashe kurondera bikekwa muri ca gitero ca bombe cabera mu gisagara ca bangkok kuri wa mbere uheze umuvugizi w'igipolisi ca tayilande amenyesha ko ico gitero cyateguwe n'abantu bashika cumi barimwo n'abanyamahanga gushika ubu leta ya tayilande ntiremeza ko ico gitero gifitaniye isano n'iterabwoba mpuzamakungu leta ya tayilande hirya y'ejo kuwa gatatu yarasohoye umutahe wo guhagarika umugabo w'umunyamahanga bibaza ko ari we yateguye ico gitero cyo ku munsi wa mbere uheze mu gihugu cya macedonia ku mugabane wa buraya cyatangaje ejo kuwa kane ko gishizeho amategeko nk'ay'igihugu kiri mu ntambara kandi ko kigiye kurungika abasirikare kuri bibe icyo gihugu gihana n'ubugiriki bo kuzibira impunzi z'abambukira zinjira mu gihugu zitagira ibyangombwa abantu baharugwa hagati y'ibihumbi bibiri nibo bavugwa ko binjira ku munsi ku munsi mu gihugu cya macedonia baciye mu bugiriki bigatuma ubutunzi atako bwari bwifashe muri icyo gihugu cya macedonia buhuhuka umuvugizi w'umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu ivo kotevski yamenyesheje ko gushyira abasirikare ku mbibe ari wo muti nyawo kuri abo bambukira kandi no ku banyagihugu ba macedonia ati kandi bizoca bituma abarondera ubuhungiro baca mu nzira zitekanijwe n'amategeko sekreteri ajeje kwivuna abansi muri leta y'amerika ash carter yamenyesheje kuri wa kane ko igihugu cya turukiya gikwiye gushyira ingufu mu kurwanya umuhari wa boko haramu uhejeje kudushikiriza turasubira mu kanya rero radiyo ijwi ry'amerika i washington dc ni umwanya w'amakuru yo mu karere duhere mu rwanda aho ejo ku munsi wa kane ambasade ya leta zunze ubumwe za amerika mu rwanda yahaye u rwanda imfashanyo y'amadolari ibihumbi mirongo inani n'indwi arenga miliyoni mirongo itandatu na zitatu z'amafaranga y'u rwanda amafaranga azokora mu bikorwa byo kubungabunga imibiri n'ibimenyetso by'icibutso cy'ihonyabwoko ryakorewe abatutsi cya nyamata mu bugesera ibindi kuri iyi nkuru turabishyikirizwa na eric bagira ubusa iyo nkunga ya ambasade ya leta zunze ubumwe za amerika y'amadolari ibihumbi mirongo inani na birindwi asaga miliyoni mirongo itandatu n'eshatu z'amafaranga y'u rwanda ambasade ya leta zunze ubumwe za amerika mu rwanda ivuga ko yayageneye komisiyo y'igihugu yo kurwanya jenoside mu rwego rwo gusigasira imibiri n'ibimenyetso bya jenoside by'urwibutso rwa nyamata mu bugesera mu buryo bwa gihanga madame erika bakisi raglesi ambasaderi wa leta zunze ubumwe za amerika mu rwanda akimara guhabwa ubuhamya ku mateka ya nyamata n'umwe mu baharokokeye yagaragaje akababaro avuga ko bikwiye ko jenoside itazasubira ukundi binyuze mu gusigasira ibimenyetso byayo no kwigisha byimbitse urungano rw'ejo hazaza It is to make sure that the knowledge of what happened here is passed to the current generation and to the, our children's generation.
aragira ati ni ukwizera neza niba ubumenyi ku byabaye bugera ku rungano rw'ubu ndetse n'uruzavuka twavuga ngo isomo rya jenoside ntirigomba kwibagirana ukundi tugomba gufatanya mu gusigasira uru rwibutso ndetse n'ibindi bice ku isi ariko cyane hano mu rwanda tukizera ko jenoside itazasubira ukundi ko ibimenyetso byasigasiwe neza ko jenoside itasubira ukundi ariko nanone uburezi ni ngombwa twamaganye jenoside ukundi turishimye cyane kubatangariza iyi nkunga ya ambasade ya leta zunze ubumwe za amerika y'amadolari ibihumbi mirongo inani na birindwi angana na miliyoni mirongo itandatu n'eshatu n'igice z'amafaranga y'u rwanda mu gusigasira gusigasira umuco ni inkunga izigisha inzobere z'u rwanda kandi izafasha gusigasira ibindi bimenyetso by'ingenzi ku mateka biri hano ndetse n'ibindi bimenyetso ku byabaye hano birimo n'inyandiko
including documents and actual evidence.
Bwana Jean Damascene Bizimana ukuriye CNLG, Komisiyo y'Igihugu ishinzwe kurwanya Jenoside yasobanuriye ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Rwanda Madame Lagles ko amateka ya Bugesera yihariye kuko ngo abatutsi na mbere ya Jenoside bamye batuzwaho ku ngufu mu mashyamba ngo bicwe na malaria ndetse n'isazi izwi nka tsetse mu myaka ya za mirongo itanu n'icyenda na mirongo itandatu na kane ibyo ubwabyo ngo ni icyaha cya Jenoside Bizimana yashimye igikorwa cy'ubufatanye bwa ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Rwanda cyo kuguma gusigasira imibiri n'ibindi bimenyetso bya Jenoside asaba ko bishobotse inkunga nk'iyi yakomereza ku zindi nzibutso aya mateka ya nyamata mbabwiye mu magambo make cyane magufi ateye kimwe n'ayo ku rwibutso rwa ntarama ruri mu birometero bigera kuri bitanu uvuye hano niba ubushobozi bwanyu bubibemereye twabasabaga ko igikorwa igihugu cyanyu kigiye kudufashamo hano ku rwibutso rwa nyamata mwazanagikomereza no ku rwibutso rwa ntarama kuko amateka kuri izi nzibutso zombi afitanye isano ya hafi uhagarariye komisiyo y'igihugu yo kurwanya jenoside mu rwanda yanasabye ko ambasade ya leta zunze ubumwe za amerika mu rwanda yabakorera ubuvugizi butajegajega ngo ukuri ku mateka ya jenoside yakorewe abatutsi n'imiterere yayo bimenyekana uko biteye birakenewe ko mu bihugu by'amahanga hashyirwaho itegeko rihana ipfobya n'ihakana rya jenoside yakorewe abatutsi kimwe n'izindi jenoside zose zemewe n'umuryango w'abibumbye natanga urugero ku byemezo byafashwe n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwa rusha aho rwemeje mu manza zose rwaciye kuva muri mirongo icyenda n'umunani ko jenoside yakorewe abatutsi yateguwe ndetse igashyirwa mu bikorwa n'ubutegetsi inama y'umuryango w'abibumbye ishinzwe amahoro ku isi nayo mu cyemezo yafashe mu kwezi kwa gatatu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane wasabye ibihugu byose gushyiraho itegeko rihana ipfobya n'ihakana rya jenoside turasaba ubuvugizi kugira ngo uwo mwanzuro w'inama y'umuryango w'abibumbye ishinzwe amahoro ku isi ushobore gushyirwa mu bikorwa ibihugu byinshi byo ku isi bitore iryo tegeko rihana abo bantu turabasaba kandi ko ubwo buvugizi bwakomeza kugira ngo abagize uruhare mu kwica abatutsi nk'ibimwiboneye hano i nyamata bagahungira mu mahanga bashobore gushyikirizwa ubutabera ndavuga bahungiye mu mahanga kuko ari benshi bakoze aya mahano bari mu bihugu by'i burayi na amerika nyuma y'inkunga yatanzwe na leta zunze ubumwe za amerika ku gusigasira ibimenyetso byose kuri jenoside yakorewe abatutsi biteganijwe ko leta zunze ubumwe za amerika izohereza impuguke zizigisha abakozi ba cnlg uburyo bwa gihanga buramba bwo kubika ibimenyetso kuri jenoside ni ubumenyi komisiyo y'igihugu yo kurwanya jenoside ivuga ko buzayifasha no gusigasira izindi nzibutso hirya no hino mu gihugu urwibutso rwa jenoside rwa nyamata rushyingo hashyinguyemo inzirakarengane za jenoside zisaga ibihumbi mirongo ine na bitanu igikorwa nk'iki ku gusigasira amateka leta zunze ubumwe za amerika igiteramo inkunga ahantu hasaga ijana ku isi hose ariko bagira ubusa ijwi rya amerika inyamata mu burasirazuba bw'u rwanda mu rwanda kandi abanyagihugu begereye imbibe z'igisagara cya nyamata baratakambira leta ngo ibagabanirize igiciro cy'ikodeshwa ry'ubutaka bishyuzwa n'ikigo cy'amatagisi n'amakori bavuga ko amafaranga basabwa uko umwaka utashe ataho bayakura ku ruhande rw'ikigo cy'amatagisi n'amakori abayobozi bemeza ko atamatongo ategerezwa kuba mu gisagara ko abanyagihugu bategerezwa kwishyura amafaranga bakwa mu gihe cyose badasonewe nk'abakene ni inkuru ya asunta kaboyi hagiye gushyira imyaka itatu abaturage bishyurira ubukode bw'ibibanza byabo igiciro umuturage asabwa kigenwa n'inama njyanama ya buri murenge bigatandukanywa n'aho ubutaka buherereye ubutaka bwo mu cyaro buhingwamo nta faranga bwishyura ariko abatuye mu mujyi cyangwa mu nkengero zawo bishyura ubutaka bwabo mu murenge wa nyamata mu karere ka bugesera abaturage baturiye inkengero z'umujyi bavuze ko bakwa amafaranga mirongo itatu n'atanu kuri metero karimwe ku ruhande rw'aba baturage babwijwe rya amerika ko usibye kuba baturanye n'umujyi ariko ubuzima bwabo butigeze buhinduka bagitunzwe no guhinga hari ikibazo gikomeye cyane cy'ubutaka gusorera ubutaka umuturage nimba afite isambu nka hegitari eshatu yari iri mu buhinzi yari isanzwe iri mu buhinzi umuturage ukaza ukandikaho ku cyangombwa cy'ubutaka ko iyo sambu izasorerwa ibihumbi magana inani nk'icyo twibaza uwo muturage ibihumbi magana inani ntawe azabikura ngo ayisorere gusorera ubutaka bimaze imyaka itatu ntarasora nimba ari ibihumbi magana inani ni ugukuba gatatu bimaze kugera muri miliyoni ebyiri na magana abaturage aho bahagaze ubu we avuga ko leta niyishaka izaza ikayitwara kuko ayo mafaranga ntawe yayakura hari aho nasoza ibihumbi magana atanu na mirongo inani n'abasoze miliyoni imwe n'ibihumbi mirongo inani turi mu nkengero z'umujyi bavuga ko bari mu nkengero z'umujyi bagomba gusora kuko nta guhinga guhari ni ugutura nagurishije aho nshoboye kugira ngo nsorere leta aba baturage bo mu murenge wa nyamata babwiye ijwi rya amerika ko amafaranga bakwa usibye kuyabona mu mpapuro batarigera bayatunga bagasaba leta ko yaborohereza bakwiriye kugabanya bakagereranya abaturage babo imitungo bafite bakareba ubushobozi ariko iyo misoro irarengeje cyane ku buryo bukabije cyane ni menshi ni menshi cyane uretse natwe abaturage bo hasi n'aba bakomeye bo hejuru irabananiye kugira ngo umuntu arahinga urabona izuba ryo mu bugesera kugira ngo uzahinge ubone umusaruro wasarura usore biragoye ikibazo gihari cyo kujya mu cyaro tuzajya mu cyaro isambu tuyisigiye iyo ugiye kugurisha n'umuntu uvuye i kigali mujyana ku biro by'ubutaka mukareba ibirarane ufitemo azasanga mfite hegitari eshatu maze kugeramo miliyoni ebyiri na magana ayo mafaranga azayakuraho azaba agiye kumpa ngahe sinzabyemera ubwo twe icyo tubona leta ntitatugabanyiriza imisoro nk'uko tubyifuza amasambu leta izaziyatwara iki kibazo abaturage bemeza ko kibarenze bavuga ko batazi n'uwagikemura inzego z'ibanze iyo bazisunze zibabwira ko imisoro isigaye yishyurwa mu kigo gishinzwe kwakira imisoro n'amahoro gusa abayobozi b'iki kigo bagira inama abaturage batishoboye uko babyifatamo uyu ni komiseri gakwere jean marie vianney ushinzwe imisoro n'amahoro yajyaga itangirwa mu turere nimba umuntu yisanze ari mu mbago z'umujyi ariko adafite ubushobozi bwo kubana n'uwo mujyi yegera inama njyanama ayandikire ayisobanurire inama njyanama ibyigeho nibona ko ari wa muntu wo gufashwa ibe yamukuriraho umusoro nk'aho ngaho mu bugesera navuga ngo ni umudugudu wose ntabwo bavuga ngo ni umuturage umwe uzajya gusaba uruhushya ni bose ese uwo mudugudu wose cyangwa se uwo murenge wose uzajya gusaba inama njyanama byigeho twebwe nka rwanda reveni otoriti tuzishyuza tuzishyuza tutarebye ngo umuntu ni umukire cyangwa ni umukene kuko inama njyanama niyo izavuga ngo kanaka ntabwo yishoboye nimureke gukomeza kumwishyuza ariko kugeza ubu ngubu nimba ahantu hagomba gusoreshwa nka rwanda reveni otoriti tuzasoresha ku bipimo njyanama izaba yagaragaje noneho duhagarikwe n'uko njyanama ivuze utuye umuntu ntabwo arebwa no gusora amategeko agenga iby'imiturire mu rwanda avuga ko ahantu hagenewe umujyi hagezwe ibikorwa remezo aho hantu hakubakwa amazu yo guturwamo aba agendanye n'igishushanyo mbonera cy'uwo mujyi ku bundi hadahingwa kuba abaturage bareka amasambu yabo ngo ni uko basatiriwe n'umujyi nabo ntibabikozwa ariko komiseri w'imisoro gakwere jean marie vianney agira inama abaturage ukuntu babyifatamo politiki y'imiturire nayo hari icyo ivuga ku bantu bafite amasambu mu mujyi kuko nimba leta yemeje ko ahantu hagomba kuba umujyi ntabwo hagombye kuguma amasambu yo guhinga no guhinga no korora byagombye kujya mu nkengero z'umujyi ibyo rero dufatanyije na, na, na rwanda housing authority tuzagerageza kubisobanurira abo baturage bafite bagifite amasambu mu mbago z'umujyi harimo kubagira inama kuba yenda bayagurisha bakayaha ababasha kubaka bakubaka bikagera n'igishushanyo mbonera cy'umujyi w'aho hantu cyangwa baba bafite ubushobozi nabo bakabyikorera ubwabo nimba abona nta bushobozi ahagura ajye kugurisha ahandi ho kugira ikibazo cyo gusonera abaturage imisoro mu gihe bigaragaye ko batishoboye ubusanzwe gikemurwa n'inama njyanama ibisabwe n'umuturage runaka inama njyanama niyo itanga icyemezo cy'uko umuturage atishoboye akabona gusonerwa umusoro mu murenge wa nyamata ababyifuza ni benshi cyane cyane abakiyafite amasambu bakaba barabwijwe rya amerika ko no kuba batakambira inama njyanama ngo ibasonere babona ko bitazashoboka kuko bashyizwe mu byiciro by'ubudehe by'abantu bifashije asumta kaboyi ijwi rya amerika i nyamata mu karere ka bugesera
tuve mu rwanda tuze mu burundi aho ejo kuwa kane perezida w'uburundi pierre nkurunziza yarahiye mu mabanga yo kuyobora uburundi mu kindi kiringo cy'imyaka itanu n'ibyegera by'iwe bibiri bararahiye nabo nyene mu mabanga yabo mashasha ejo kuwa kane abakurikiranira hafi politike y'uburundi bakiriye ku buryo butandukanye irahira rya perezida petero nkurunziza dorimana semana ni umuhinga agira ubushakashatsi mu bya politike yo mu karere k'ibiyaga binini kuri mikoro ya mugenzi wacu Etienne karekezi atangura avuga ukugene yabonye ibirori byo kurahira bya perezida petero nkuru nziza uriya muhango twawubonyemo ibintu bibiri icya mbere ni icyizere cy'uko nyuma y'irahira mu by'ukuri dukurikije n'ibyakurikiye umuhango aho yahise ashyiraho abamwungirije turasanga ko bitanga icyizere cy'uko ibibazo bikomeye uburundi bwari burimo mu minsi iza rwose bigiye gushakirwa umuti byihuse icya kabiri twabonyemo ni uko harimo ikibazo cy'impungenge z'umutekano iyo bigeze n'aho perezida agira impungenge z'umutekano we kubera ko twari dusanzwe tuzi ko irahira rizaba kuri makumyabiri n'esheshatu ndetse iri rahira twibukije abarikurikiranye n'uko abageze mu nteko bose batumiwe mu gitondo kuri uyu wa kane bisobanuye rero ko harimo impungenge z'umutekano muvuze ku batumiwe mu muhango wabaye ejo ku wa kane bwana semana ndorimana abakurikiranye ibyabereye mu kigobe mu nteko ishinga amategeko nta mwambasaderi w'igihugu cy'amahanga nta muperezida w'igihugu cy'amahanga babonye witabiriye uwo muhango kubura kw'abanyamahanga bo mu rwego rwo hejuru mubibonamo ikimegwe ibyo nta kibazo biteye mu by'ukuri ndetse abantu birinde kubigiraho n'ikibazo kuko abakurikirana politiki bose bazi ko ibyo ngibyo mu by'ukuri ari ibibazo bikemuka nyuma y'igihe gitoya mu by'ukuri kuba batahageze barindire mu minsi mikeya ntabwo biri bubuze ko uburundi bukomeza gukorana n'ibyo bihugu ibyo bijya bibaho mu by'ukuri kubera ko batumiye mu gitondo urumva abenshi ntabwo bari biteguye ntabwo babateguje kuba bashobora kuyitabira kugira ngo tumenye abagombaga kuza n'abatagombaga kuza ariko nk'uko bijya bigenda no ku baperezida bakoze za kudeta bakica ndetse n'abo basimbuye nyuma y'igihe gito usanga bafitanye imishyikirano myiza n'imigenderanire myiza n'ibihugu ibyo ngibyo by'amahanga mukomoje ku kibazo cy'umutekano uri mu burundi bwana semana ndorimana mu ijambo perezida nkuru nziza yatangarije abarundi ayobora ubutumwa bwihariye mwakuye muri iriya jambo mwagira muti nk'uko mubivuze ko bishobora kuba ari inzira nshya uburundi butangiye n'ubuhe mwatubwira abantu bose bakurikirana politiki y'uburundi ndetse n'abarundi ubwabo hari impungenge zikomeye cyane ko ibintu by'i Burundi bishobora gufata isura y'amoko ndetse hari n'amadisikuru amwe perezida yagiye avuga mbere ibibazo bigitangira yendaga gusa n'aho aganisha aho ngaho ariko hari ijambo yavuze mu by'ukuri yavuze ati azakomeza kurwanya ibitekerezo byose bishobora kuganisha kuri jenoside iryo rero ni ijambo rikomeye cyane twabonye ko byanze bikunze nimba perezida abihagurukiye akima amatwi abantu bose bashobora kwitwaza ubutagondwa akabona ko umutekano w'uburundi awukesha abarundi bari hamwe atawukesha intagondwa bizaba ari byiza ikindi mu by'ukuri perezida nkuru nziza nk'uko yabivuze muri disikuru ye n'aba perezida w'abarundi bose nk'uko yabitangaje ndakwizeza ko amahoro atari butinde kugaruka mu gihugu cy'u Burundi mugasanga se musesenguye musanga ayo magambo ubwo butumwa bumara impungenge z'abatavuga rumwe na nkuru nziza na perezida nkuru nziza bigatuma bitabira ibiganiro byabahuza na perezida warahiye byanze bikunze rwose niko biri bugende kuko ndetse n'abamurwanya mwabonye ko bamwe batangiye nka gato rwasa yatangiranye n'abamurwanya ndetse hari n'amagambo yagiye atangaza asa n'aho ashyigikiye kudeta ariko ubu ngubu ni umwe mu bemeye kujya muri iyo leta aba bandi rero basigaye batari bayoboka kugira ngo binjire muri bajye muri leta uri buhabwe amahirwe mu by'ukuri yo kubona umwanya muri leta ndakubwiza ukuri ko abenshi bari bwinjire muri leta ya nkuru nziza cyane cyane ko yanabijeje ko ingingo y'ijana na makumyabiri n'icyenda y'iteko nshinga ari bugerageze kuyihindura kugira ngo abashe guha amahirwe abamurwanya yo kwinjira muri leta nkasanga ko byanze bikunze ibibazo biraza gukemuka mu burundi kandi abantu babiri nibo bahitanywe n'amasasu yumvikanye mu ijoro ryo kuwa gatatu rishyira ejo ku munsi wa kane muri komine za kanyosha na musaga mu gipolisi bavuga ko hari umunyagihugu yakomeretse abantu babiri nabo bagirizwa kuba inkozi z'ikibi bakaba barafashwe fidelite ishatse niyo nkuru adushikiriza Ico kiziga catoye ku musaga cari muri quartier ya Kinanira ya mbere kujya kabiri mu kayira k'ikirundi kaja muri Scam. Abamenye uyo muntu yishwe bavuga ko yari umusirikare. Emmanuel Ntahombasigiye ni umukuru wa quartier Kinanira.
Ba mu gitondo isaha 12 z'agatondo hariho umuntu yaje kumbyura ambwira yuko ari kiziga c'umuntu kiri ngaha nca ndaza nshitse ngaha rero niho nasanga abantu bamaze kuhashika uwo muntu turagaragura mugabo ntawamumenye muri uwo mwanya tugiye kumenya ko ari umusirikare mu nyuma hamaze kuza abantu benshi umusirikare wo muri scam batubwiye yuko bamutazira mbotso yakorera muri kabururi ariko muganga aha yari yaje muri misiyo ku bwa Emmanuel ntaho mbasigiye ngo uyu muntu bihweje uko basanze ameze biragaragara ko bamwiciye muri ico kibanza nyene basi baje kumwicira ngaho ivyo nabonye bamuzanye bamuboshe mugabo bamwiciye ngaho twabonye yuko uh, bamurashe hanyuma urusoro ruranogora hasi aho bamurasiye rero twebwe kuri ibi n'ibintu by'agatangaza cyane mu gihe musaga ari imwe mu makomine ya bujumbura yama ariko yumvikanamwo inkoho kandi igipolisi kidasiba kuhasaka umukuru wa quartier kinanira ya mbere avuga ko abarasa muri iyo komine atari abaho twebwe ico twibaza twibaza n'uyu munsi bariko barasaka turiko turavugana ngaha muri quartier bariko barasaka urumva twaguye mu gahundwe kuko twebwe ngaha aye nta bigwanisho mu isanzwe dufise uko twe twumva mu ijoro barasa mu ijoro barasa ariko aha mu mihani iwacu nta kigwanisho twe tubona kiriho twibaza ko ari abantu bava ahandi baza kudusigurubwa ngaha uyu musirikare yatowe ikiziga twavuye tumenya ko yari igisongerezi gifite ipete rya major aho izina ryiwe akaba ari niyo nizigiye filibert twarondeye umuvugizi w'igisirikare cy'uburundi gaspar baratuza atubwira ko atabyo aratohoza ngo kuko yari mu birori byo kwimika umukuru w'igihugu ikindi kiziga catowe mu kanyosha iruhande y'ikiraro c'uruzi kanyosha iruhande yaho hari ikirundiro c'abapolisi kibabagira rumonge bujumbura cari ikiziga gifukishijwe ihema abapolisi ntibadukundiye ko tugifukura ngo tukirabe amakuru dukura ku muvugizi w'igipolisi Pierre Nkurikiye avuga ko uyu yaraye yapfuye yari mu gitero abagizi ba nabi bari bakoze mu ijoro ry'uwa gatatu shiri wa kane kw'ico kirindiro cy'igipolisi ngo maze abapolisi bahavuye bivuna uyu nawe abona guhitanwa n'amasasu arapfa umuvugizi w'igipolisi amenyesha kandi ko muri ico gitero umunyagihugu umwe yakomeretse ngo nayo abantu babiri bari mu bakoze ico gitero ngo bamaze gufatwa i Bujumbura Fidelite ishatse ku bw'ijwi rya Amerika
nshuti mwese muduteze amatwi mu kanya turasozera ibiganiro byacu byo kuri iyi saha yamara imbere yaho reka mugenzi wacu aloyisi bigira imana twibutse ibice bikuru bikuru byaba bigize amakuru yadushikirije aloyisi
mu gihugu cya misiri umugwi ukorana na eta isilamike wigambye ko ariwe wagabye igitero cya bombe hanze y'inzu ya leta irinzwe cyane i Cairo kuri wa kane mu gitondo icyo gitero cy'abagwanyi cyakomerekeyemo abantu baharugwa muri mirongo umumenyeshamakuru wo mu gihugu cya sudani yo mu mpanuko peter moy yishwe arashwe iminsi itatu inyuma y'aho perezida salvakire agabishije kwica abamenyeshamakuru mu majambo yiwe avuga ko bagwanya igihugu mu gihugu cya kameruni cyashize hamwe abasirikare amajana atanu bo mu ngabo zazobereye mu kurwanira mu mazi mu kiyaga cade abo basirikare nabo guhagarika ibitero byiyongera by'umugwi w'iterabwoba wa boko haramu hano muri leta zunze ubumwe za amerika perezida jimmy carter yahoze atwara leta zunze ubumwe za amerika amenyesha ko agwaye kanseri ko kandi ko iyo kanseri yamaze gukwiragira mu bice bitandukanye byo mu bwonko ibyo perezida jimmy carter yabimenyesheje mu kiganiro yahaye amenyeshamakuru ku kigo ci atlanta muri leta ya georgia cyitiriwe izina carter leta ya tayilande iriko irasaba ca gipolisi ca interpol mpuzamakungu ngo kiyifashe kurondera abikekwa muri ca gitero ca bombe cabera mu gisagara ca bangkok kuri wa mbere uheze umuvugizi w'igipolisi ca tayilande amenyesha ko ico gitero categuwe n'abantu bashika cumi barimwo n'abanyamahanga mu burayi igihugu cya macedonia cyatangaje cyatangaje jo ku wa kane ko gishizeho amategeko nk'ay'igihugu kiri mu ntambara kandi ko kigiye kurungika abasirikare k'urubibe icyo gihugu gihana n'ubugiriki abasirikare bo kuzibira impunzi z'inyambukira zinjira mu gihugu zitagira ibyangombwa sekreteri ajejwe kwivuna abansi muri amerika ash carter yamenyesheje kuri wa kane k'igihugu cya turukiya gikwiye gushyira inguvu cyane mu kurwanya umuhari wa leta ya islamike no kugenzura imbibe zacu carter yavuze ko turukiya cemeye kujya hamwe n'ingabo za leta zunze ubumwe za amerika mu kugaba ibitero by'indege ku bagwanyi b'umuhari wa leta ya islamike ariko ngo icyo ni ikintu kimwe mu bindi gishobora gukora ati tugomba ko turukiya cifatanya n'abasirikare mvamakungu kandi kikajya mu mugwi w'ibihugu byamamaje kurwanya abo bagwanyi bakarushiriza kugenzura imbibe zose gihana na siriya na iraki
inshuti mwese mukunda radiyo ijwi rya amerika ibiganiro byo kuri iyi saha twari twabateguriye bigarukiye ngaha mwakoze kudutega amatwi mukanya ibiganiro byacu birabandanya ntimutangwe
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
ndabaramukije mwese muri kumara kwirikira iradiyo ijwi rya amerika uyu ni umwanya wo kwirikira ibiganiro muri isanga ku munsi wa kane ku igenekerezo rya mirongo ibiri z'ukwezi k'umunani umwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu perezida nkuru nziza yararahiye mu mabanga yo kurongora uburundi indi myaka itanu muri iki kiganiro muri isanga turumviriza icyo bamwe n'abandi biyumvira kuri urwo rubanza turafite kandi n'abatumire badufasha kukiremesha
ubwa mbere twanje kubashimira ko mwadutumiye mukaduha ijambo kandi si ubwa mbere ibyo birerekana yuko iyi radiyo yacu yanyu yuko iha ijambo bose rero jewe ndi umuyobozi wa minisitiri afurike do kompasomake mu kirundi bacita ngo iki igikorwa kinyafurika by'impuhwe ishyirahamwe ry'ibikorwa kinyafurika by'impuhwe nkaba ndi mu mashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politike ndetse ishyirahamwe ryafashije iby'amatora haba mu kuyacungera haba no mu kwigisha abarundi ingene bazokwitaba amatora rero tukaba twari twatewe iteka ryo gutumirwa muri uru rubanza rwo kurahira kwa perezida wa repubulika yego ndakubaza mbega urwo rubanza rwo gutumirwa mu birori kwa perezida wa repubulika by'uno munsi rwa rubanza rukomeye cyane urwo rubanza warutumiwemo ryari ubwa mbere rwari urubanza rukomeye cyane turabya integuro ingene byari biteguye ingene abantu babyitabye bari benshi cyane urabye protokoli ingene yabiteguye neza urabona ko byari bikomeye narinda gusabye narinda kubajije wewe ryari barugutumiyemo gutumirwa twebwe twabimenyesheje mu gatondo kare cyane batubarira ko two kwitaba urubanza mu kigobe rwo kurahira kwa perezida kubera tutaharanira ibyicaro bya politike twabyitabye duhanirayo n'abandi benshi bari mu mashyirahamwe nk'aya duhanirayo n'abaserukira n'ibihugu byabo n'amashyirahamwe duhanirayo n'abanyamigambwe n'abarongoye amashengero inzego z'igihugu zose abatumire benshi hanyuma turanezerwa turabona ko byagenze neza ahanini twebwe twabimenye kare mu gatondo mu masizere none mu bantu bakomakomeye nk'abantu baserukira ibihugu byabo bari baje bari bashitse bari batumiwe ni nk'abande twebwe twabonyemo abatari hake abo twabonye twabonye abaserukiye ibihugu by'uburusiya ubushinwa twabonye n'abandi bamusadere benshi cyane hariho abazungu benshi cyane twabonye nk'uwaserukiye na perezida wa afurika y'epfo yanayishiye twabonye abantu benshi cyane inzego z'igihugu abaserukira intwazangabo twabonye turema yuko byari byitse n'abantu bo mu madomene yose nagira ndakubaze nk'abaserukira ibihugu byabo waba wabonye nk'userukira tuvuga igihugu cy'ububirigi nk'userukira igihugu cya leta zunze ubumwe za amerika nk'userukira ubufaransa nk'userukira ibyo bihugu bikomakomeye boba bari baje je naringira nakwidondoye nakubariye uwo ndiwe je ko ndi umurepresenta wa minisiteri afurike do compassion ishyirahamwe ridahanira ibyicaro bya politike rero kuvuga ko nababonye cyangwa ko nababonye hariho abajejwe protokole hariho ababitunganije ico kibazo mbona umenga je congora ko nocishura kubera sinomenya abaje abona babonye kuko twarababona mu biganiro bya seni mu biganiro by'amatora twarababona cyane abo turabazi cyane mugabo sino tuhabonye abantu b'abazungu benshi cyane ngira ngo umunyamakuru wanyu aranababwira bari benshi cyane abanyaburaya abazungu rero urabona gutandukanya tuwe n'umubirigi ni umunyamerika ni umwongereza biragoye mugabe icyo tuzi cyose twebwe twahababonye ari benshi cyane abasukira ibihugu byabo hafi na hafi cyangwa kure abo twababonye mugabe ushaka insobanuro itomoye mwobaza abajejwe no kubitunganya b'abanyamigambwe cyangwa b'abanyewe cyangwa muri muri leta bo bariteguye ariko jewe nagira ndakwishure nk'umutumire atabiteguye kandi atari muri politiki none Pascal perezida nkuru nziza mu bikuru bikuru bikuru yavuze muri uno munsi mu byo yashikirije yavuze ibiki wumva byagukoze ko wega Pascal jewe by'ukuri nk'umuntu w'imana nk'umuntu asenga imana hari ikintu cankoze ko cane avuze ati iyi ntsinzi ni iy'abarundi bose ni iy'abadutoye n'abatadutoye uwutsinzwe ntibatsindaho uwatsinze nawe akaba asebarundi akanavuga yuko azotwarira bose icyo cyane ankoze ko ikindi nacyo ni ibi bintu ubona abarundi bari bashashaye ibintu byirirwa biraba by'abantu bicwa biratubabaza cyane inkozi ziravuga avuze ati twihaye amezi abiri ko byaba byarangiye kino kintu cyankoze ko cyane nta kinezerewe cyane kuko twari dukeneye ko turuhuka abanyagisagara murazi nyine babayeho murazi ko hariho benshi usanga banidandariza utwabo barakeneye ko bakora atankoho atakwicwa ikindi nacyo ni ibi byo gutera akamo aba bene wacu bahunze avuga ati ni mutahe twubake igihugu ni icya twese ndetse hariho n'ikindi cyanshimishije cyane rwose aho yanabwiye abanyamigambwe ko bokina ibya politiki byabo bakabikina ariko kandi ntibakinire no ku buzima bw'umurundi cyane cyane anezereje cyane ikindi nacyo yateye akamo ni mu mashyirahamwe y'iwacu ntiyatwibagiye natwe avuze ati ntabona ahubwo ati birakwiye yuko kwisunga ibyo mwasezeranye na leta ntimutere bijya bintu byo gucanishamo abantu nk'ibi byabaye nk'aya manifesitasiyo icyo kandi cyananegereje cyane hariho ikindi nacyo cyanshimishije kandi cyanankoze no ku mutima ni ibi bintu ni ijambo aguma agenda asubiramo cyane avuga ku imana ariyo itunga abantu iziga mu burundi izigama ishengero ni ukuvuga ibintu byose yanahanura abantu kandi agaca avuga icyo imana nacyo icyo ibivuga ko ikindi nacyo nka twebwe turi abanyempuhwe dukorana n'amashengero n'abanyagihugu ni wa mugambi wo kuvuza abantu kuvuza abana ku buntu ababyeyi bakabyara no ku buntu no kwigisha abana ku buntu yagisubiyemo icyo kandi kiranezereza cyane icya nyuma yavuga yuko niyamara kuzoshiraho leta yuko ngo hari ibintu bitatu byihutirwa mbere twebwe twari dushashaye cyane icya mbere yatubariye ko ari ikijyanye n'amahoro n'umutekano ikindi yavuze ko ari intwaro ibereye donka intwaro kuri bose n'icya gatatu nacyo n'iterambere no kuvuga ikintu kijyanye na ekonomi ibyo ni ibintu twebwe twari dushashaye cyane avuze amahoro umutekano intwaro ibereye ubutunzi turumva ko yadukoze ko cyane nk'abarundi twari dukeneye ko haba ijambo nk'amwe n'iryo ni ijambo numva umenga ryari ritekanye kandi riremesha ririko riravuga ubutunzi rikavuga amahoro cyane cyane ko ubona n'ayo mahoro twari tuyakeneye cyane cyane ko n'ubwo butunzi twari tubukeneye
inshuti mukurikirana ibiganiro kuri radiyo ijwi ry'amerika mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri fm mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'imana guhera isaha cumi gushika isaha cumi n'imwe zo ku muhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu n'amajana atatu na mirongo ibiri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu n'amajana atandatu na mirongo irindwi na zitanu na kilohertz ibihumbi cumi n'indwi n'amajana indwi na mirongo itatu ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'imana guhera isaha cumi na zibiri gushika isaha cumi na zibiri n'igice zo ku muhingamo mutwumvira kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu ijana na mirongo umunani na kilohertz ibihumbi cumi na bitatu amajana atandatu na mirongo itatu mu gihe ku munsi w'imana guhera isaha cumi na zibiri gushika isaha cumi na zibiri n'igice zo ku muhingamo mudukurikirana kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu amajana ane na mirongo itandatu na kilohertz ibihumbi cumi n'indwi n'amajana atanu na mirongo itatu radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
nagira ku murongo wa telefone mbaze umushinga ntahe nditije arongoye iprona ariko itemewe na leta sinzi ko turi ko ku murongo mwiriwe neza umushinga ntahe nditije mwiriwe neza uno munsi habaye ibirori byo kwimika perezida nkuru nziza mwaba mwari mwabitumiwemwo kandi natumiwemo na gatonya yego none ni kumwera iki mutari kugenda ga mushinga nta nditije agera ko ya matora pe bishobo ntara ntaraba ibyabyo ndi tubyemera ni kubera iki mutabyemera ariko president nkuru nziza yimitswe kandi asa naho n'inzego zose ziriko ziraja mu kibanza mwebwe mubibona gute ubwa mbere ho twebwe ibyadutanga cyadutangaje gusa ni uko ikintu kitari bwagere ko iyo misanzu yorohiye itariki mirongo irindwi na zitandatu z'uku kwezi yego yabihinduye kandi protokole ya leta ejo yari yabwiye bose ko ari itariki mirongo ine zitandatu ariho z'ukwezi ariho azorahira nk'uko bisanzwe mu ibwiriza shingiro mbwa yabihindura icyabitumye rero abihindura icyatumye bihindura nibo bakizi mbwa twebwe igitangaje ni uko kibabaje cyane cyane ni uko perezida nkurunziza inzira yafashe bose basemera yo guhunyanga amasano yarusha guhunyanga ibwirizwa shingiro yo kwanga yuko aje inama n'ingingo n'abandi bose barundi beba n'amatora abanyamigambwe n'abandi ibyo yabihakanye kandi akabandanya agira ati jewe nafashe ingingo ntumbe uko jewe twarabyanga bikunda ni ibyo bibaje cyane cyane ibyo yabandanije rero agira rero ku bwacu nta nta rukiza ni inzira idashika nta mahoro nta mutekano byazanira abarundi nibyo bibabaje nibyo biteye amakenga mwabonye mbere y'uko n'abantu batabitabye abandi bahebuje babonye yuko n'ubwa mbere umukuru we arahira amabarabara yose yugaye atamodoka iva muri karitsiye kuva kuvangira kuva mu gitondo n'ubu mbere baracagiriye amabarabara ukamenya igihugu catewe batugenderwa n'amakambi biba yari yugarijwe mu gihugu catewe mirongo itatu mu rwano rero byerekana yuko nabo nyine ataremwe mwabonye yuko kiretse aba aba basore b'ibihugu byabo ngaha mu burundi bo muri aka karere b'akenya n'abarusiya n'ubushinwa abandi babyitabye ku buryo ubona yuko ikintu cagizwe nk'akanywa ababo bihishije kuko babona yuko bidakurikije amategeko nk'uko byamigena mu bindi bihugu n'ibimenyetso byerekana yuko turaja mu kaga ku byitabangira babyitabye ariko ngira nk'abaseruka ibihugu byabo babyitabye bari kumbure abatabiserukiye ku rwego kumbure rwo hejuru none none ntitwanze twababonye twababonye none ko ntibari babatumira kubatumira none ko protokole yakivuze ko ari ku itariki mirongo inani n'itandatu igabanya ba ambasade naho babyemera bo benshi ntibabyemera ntibabitora ku mukingo w'imbuzi y'umucuzi niho ubona yuko nyine ari ibintu bidashemeye bidakurikije bidakurikije ibyangombwa atubyo nk'umuriza yifuza ko amahoro igihugu cyawe twagwa mu mahoro n'umutekano kuri wese none mwebwe mugiye kugira ikiga mushinga ntahe nditije mu mugambwe w'iprona naho utemewe na leta ariko twarabonye yuko mu matora usa n'uwari waronse amajwi atari make mugiye kugira iki
ajya amajwi nayo baduhaye baduhaye ahubwo twe bito batayihaye basindi mu nzu bice ko sindimwo agasero yabaye icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu ivyo tuzerekana yuko intumbero yo guhonyanga ibwirizwa shingiro n'amasero yarusha ariyo yashizwe imbere ivyo rero vyabo vyohumuriza atawugomba kutabona ni intumbero n'ukuri iteye ubwoba numvirije uwo mupatiri yariko aravuga ngo ngo amajambo y'ihumure perezida nkuruzi yavuga kimwe akavuga n'igihugu amaze kuvuga yuko abantu batumva ibyo bintu batemera ibyavuye mu matora ngo bazoba biteze imana baze kurwanya imana ngo bazohera nk'ifu y'imijira ibyo bintu byumvirije umukuru w'igihugu ku munsi arahira wumva byohumuriza umuntu gute byose tuze mu gihugu gute n'ibintu byavuze biteye ubwoba cyane biteye agahinda byerekana ko ejo mu gitondo abantu badocisha ku buhombo kandi ubu byatanguwe n'ahavuga ati ngo ibi n'ibi n'ibi ngo bareke inzira y'ingwano uwumvira imvugo yiwe ni ukugabisha ni ukuvuga ati mwebwe hari icyo mugiye kwereka ejo mu gitondo icyo tugiye gukora twebwe rero wari wabimbaje ni uko twebwe tuzobana dusemerera dusaba amakungu dusaba yindi migambi tuboneramo na leta dusaba amashami atari mu za politike y'uko ibintu byo by'igikene n'ibintu byo guhonyanga ibiribashingiro guhonyanga amashyano yarusha gushyira imbere igikene inguvu ubwicanyi guhohotera kiremwa muntu kutumviriza ibyo ntibizana ituze mu gihugu ntibyubaka igihugu tuguma rero twebwe tunigana kugira ngo ibyo bintu bihagarare ego cyane mu mwanya turabaza abanyagihugu abandi banyagihugu icyo bariko barabyiyumvira ko kandi ngira niyo ntumbero y'iki kiganiro ndi kumwe rero hano muri studio n'umupfasoni Oriane Tangishaka yagira dusomere bimwe bimwe mu byo abanditsi bacisha ku ngurukana bumenyi bariko barandika Oriane urakoze cyane Alphonse bamwe mu banywanyi bacu bariko baratwandikira muri aka kanya batari bake ari benshi cyane uwitwa Amede avuze ati nta kundi twe abarundi tubifata uko tubifata uko twe dushaka amahoro gusa uwitwa amiso nawe avuga ati erega iyo ibintu bigukomeranye nta kundi uri bubigenze ati ariko nanjye nkibaza nti mbe umushinga nahe nyangoma azorahira koko ati ho bagiye bazovyakira bate ati ewe burundi bwacu uriko urakinagizwa n'abanyepolitike b'amazina gusa atariko imana irishura uwitwa patrick bavuga ati birababaje kubona abantu birigwa barapfa kubera ubutegetsi uwitwa teofila bavuga ati yamaze kumenya yamaze kumenya amabanga ya ko bandika rimwe na rimwe ibintu biba byoroshye ego uwitwa nkundi alexi wavuga ati birababaje cyane ati iyo ni demokarasi cyangwa ni digitatire ati mana rinda uburundi uwitwa fabien nibaza ko fabien wewe tumufise no kuri telefone we yavuze ati ibiriko biraba birababaje reka twumve mu majambo yiwe icyo yashatse kuvuga aho nashatse kuvuga yuko ibintu byose umuntu ashobora kwikingira urabona hari hagize iminsi umutekano muke ukwicwa kw'abantu batandukanye abegereye ubutegetsi n'abategereye ubutegetsi kandi abenshi baguma bavuga bati itariki ya mirongo ibiri na gatandatu ntituyemera kandi ntabyo bameze neza ibihuha byaguma bisirikira mu bantu aho rero umuntu arashobora gukenyura unavuga ko ari nk'umukenyuro yagize kugira ngo ntagire n'umuntu n'umwe yigera amenya icyabaye niba abari bateguye imitego cyangwa abari bateguye ibintu bibi bishobora ashobora kubisimba ariko ku bw'ibyo rero igikuru si ukuvuga ngo ni ukubisima no kugira hane ni uko ituze iryo bantu rikaboneka mu gihugu umuntu akidegembya atagira ubwoba atavuga ngo ninavuga iki ngo bahabwa banyumva bace banyica icyo nicyo cyagomba kuba hama ibyo nabyo byo kurahira ukurahira ko hama barahiye bakavuga amajambo aya n'ariya ayameze neza mugabo kujya mu ngiro ahanini burya abanyagihugu twebwe n'izo tuba dushaka kuko kenshi barakunda kuvuga ibintu byinshi byiza biduhumuriza amahoro n'umutekano iterambere rirama kwidegembya ariko kenshi umenga ntibyama bijya mu ngiro sinzi rero iyo biherera wewe rero wifuza pascal we rero wifuza yuko ibyo ibyo yavuze by'amahoro by'ubutunzi by'umutekano byoheza bikaja mu nzira icyo ni icyumviro cyiza cyane utanze ariko nagira nsabe oriyana asubira agaruke ku murongo wa ego hariho uwitwa desire barabandanya kutwandikira uwitwa desire yanditse ati ni ukuri ariko byabaye byabaye uno munsi byagenze neza cyane ati kuko twari tubirindiriye ati nibaza ko kwari ku bw'imvo z'umutekano kandi nta kibazo biteye ati ahubwo yagize neza cyane urumva ko hariho bamwe bamwe bashimye ibyo ibyabaye uno munsi naho bamwe bamwe bavuga ko byabaye giturumbuka yego hari n'abatumire ngira ngo bariko baravyumva abo ni bo bonyine bari banditse nta bandi hariho uwitwa blessing blessing yavuze ati mwihangane n'ubundi ntimwari
ntimwari mwari mu burahizi kandi ubwo hari impamvu ni ukuvuga ko hari impamvu z'uko umukuru w'igihugu yarahiye benshi batari babizi fabio bavuze ati ndashimiye ahubwo mu kanya muduhe ijambo fabio nawe nyine nibaza ko tuza kumuha ijambo nawe nyine abe abe yavuze ati byabaye byabaye neza ni ukuvuga ko bamwe bamwe batari bake nabo nyine babona yuko kumbure ku mvo z'umutekano babona yuko byagenze neza yuko umukuru w'igihugu yashoboye kurahira bikagenda neza ata umutekano udahungabanya reka tubaze tubaze babatumire bacu icyo babyiyumvira
mbebuye bwose waturarika yenizi wari uduhamagariye none ivyo ni bito iwe yitwe gukora umugambwe wawe uzahise uteza imbere gusambura igihugu cyatwibarutse ukabutangwiza kutumvira inzego zirongoye umugambwe cusubiza n'ikata yacu hanyuma tumenye kuri muwo tutavuga rumwe mbega umengo mwateye akarangamutima k'umugambwe wacu rero n'akarangamutima ushaka ko tugira ni uguturira igihugu tuzotora mbaho tutavuga rumwe ntibagumare abarundi dutegereza gusanga ingurane n'uburamu jewe baramwanje bose nababyaranje nta numwe dusangiye umugabo none ibi bigwanisha ushaka tubimarisha imiryango yacu yasaza umugabo ubutegetsi buba inyungu yawe maduhera ahubwo ubu turabonye twaramuhinyuye ufate tumwereke waramuhinywe gumya sigaho sigaho sigaho ntimundase ntimundase ntimundase ngo abahungu umwe oya aho byakabereye ni kera ubu twamaze kubona ko umwasi wacu ari udukwegera mu ntambara ndabakomeye amashyi nk'abahungu mwe ndabakomeye amashyi ni ukuri ah, ah. ntimundase mpuma ndabaha amafaranga yose mushaka ntimundase mbere ujya nawe ukabona utinya gupfa urakwiye kumenya ko ubuzima bw'umuntu ari amazi aseseka ntibayobore bwakinga uwo ari we wese atakindi urabye atari uko ari umuntu
rwaruka rw'uburundi igisigaye cyo gusambura igihugu cyatwibarutse twirinde ba sesankuyoze badukwegera mu biducanishamwo ahubwo dutere intambwe imbere mu gutegura amatora y'inzego zizoduteza imbere
ako ni akamo mutewe na sitidiyo ijambo igisata cyo kumenyesha amakuru cy'ishyirahamwe search for common ground mu burundi konagira ngaruke kuri eh, Nduwimana Aime Pascal Aime Pascal wumvise ivyo abanyagihugu biyumvira kuri iryo rahera ry'umukuru w'igihugu nagira ugira ico bivuzeko yego cyane jewe by'ukuri murazi ko eh, twaravuganye kenshi cyane eh, twaragarutse no ku bintu byinshi cyane mugabo ubu unye jewe maze iminsi turiko nda- ndagenda hano mu gisagara tukayaga n'abantu ubu nta nta kindi kintu banishakira umuntu abazanamwo ibintu birebire byo kubagora by'intambara byabarambiye ubunye eh, barakeneye yuko uko kurahira kwiwe rero umuntu ubadandaza utu- uturengarenga udutomati atudandaza akataha neza a- ata ntambara atangwano ataki eh, nayo ibijyanye n'ibyo bintu bamwe ba- bavuga ngo ntibatumiwe amatora ntiyabaye ntiyagize n'iki ngomba ndenda babwiza ukuri yuko by'ukuri ga alphonse uja hanyi bujumbura ukaja no mu zindi ntara by'ukuri ayo majambo amwe amwe asigaye yararambiye abarundi nu- n'umuntu avuze ivyo bintu menga nta kibanza afise Ah, nagira mbaze nka shakle by'ukuri iyo aza kuza Oya.
akaraba nko mu- mu kigobe akaraba gwasa byari kumwe ingene yaranezerewe azikaragumbirana na perezida amufelicita bagahagararana iruhande bakagwana mu nda byahaye abantu umwizero by'ukuri hariho amasanamu akwiriye kubonekana agafasha abantu nk'ubone nka nditije yoza basa inguvu na ba busokoza bakubaka bakaja muri parlema byonezeza abantu by'ukuri rero twebwe turashimye icyo tumusaba ni iki kimwe ko yarahiye eh, kandi akaba yaratowe nta- nta gukeka ntaki turifuza by'ukuri eh, ko yofata ingingo zibereye cyane kandi imbere za na ruhasha uyu murundi ariko aracuruza aha mu tu- mu tu alimentation aha ku isoko mu tuzembure twiwe mu matomati yiwe aba aba bantu bo mu ngagara in- inzu zabo batakizipanze bo ku musaga bo mu kanyosha bo mu nyakabiga n'iki ubu barashomereye baragowe turabe ko byogenda neza turabe impunzi ko zohunguka zoza nayo amajambo azarakivuta abantu agasubiza inyuma abantu by'ukuri nagira nsabe uyu muvyeyi wanje charles ndije
Cha- turamukeneye murangaje Oya, bwiza Pascal- Aime Pa- Aime yitezeye, Pascal.
umuntu akunda abana akunda abarundi Aime Pascal.
akunda isengero akunda iki gihugu Aime aya Pascal.
majambo aratubresa Aime cyane Aime Pascal cane cane ntubwire Ndabwiye.
cane cane ntubwire nditije cane cane bwira abariko barakwirikira iradiyo ijwi rya Amerika kuko nditije n'umutumire nkawe ariko cane cane hari abavuga yuko nabo nyene batashimye ku bintu biriko yagenda ku bintu vyabaye guturumbuka abantu ko bariko barahunga ukumva ko hari abantu nabo nyene badatekanye none abo bo babwiye iki ko wumva bariho
tukuri twese rega ni uku kuntu biri iyo inkoho ivuze urahahamuka urababara rero jewe nobasaba by'ukuri ko twofatana mu nda kandi ko twofasanya ubundi ikintu twosaba hamwe twese ni uko leta agomba ashinge ko tuyisaba byihutirwa iki ifata ikintu cy'umutekano igishyira imbere cyane hanyuma kandi nanjye nkaca nsaba abarundi nabo eh, ko ko twoyoboka iyi leta itowe ntihagire ibintu byo kudaza cyangwa byo gufata ibigwanisho inkoho ni ukuri yaba leta yaba twebwe turafashanya ngo aya mahoro aze rero twebwe turasabye na perezida wa repubulika na leta yiwe ni ukuri ikintu cya mbere w'umutekano kugira ngo abahunze baze Aba- abanyagisagara bajyame amashengero asubire no gusengesha kumwe byari biri abapasiteri bahunze batahe turakeneye ko amashuri atangura atamabombe atangoho ibi ibi ni ukuri turabisabye leta kandi no ku barundi bene wacu b'abanyabujumbura no mu nzego zose kuko ni ibya twese ego cyane mushinga ntayo nditije nawe wumvise ibyo abandika ku ku kibuga ngurukanabumenyi bariko baravuga wewe ibyo bivuga kwika imbere yuko dufata uwundi munywanyi ari kuri telefone numvise rero biriko biravugwa ah, birateye agahinda kuko bavuze bati eh, perezida nkuruze yarahiye mu mpisho ku mvu z'umutekano none umukuru w'igihugu yarahiye atinya atinya umutekano wiwe aba abandi bantu botekana wumva buba bahari mu bisanzwe umukuru w'igihugu yarahira arahira yatsinze amatora kubera bamuyumva nk'umutekano ari wose urumva nicyo ni ikimenyetso cyerekana yuko nawe nataremye none twebwe twaheza tukarema ah, gute ariko icya kabiri novuga wumvirije aba- abariko baravuga ngo nta kundi eh, ngo imana ngo izokwishura ngo imana mana arinde uburundi abantu bapfa kubera ubutegetsi harimo umwiheburo mu barundi kandi abarundi barihebuye kandi birumvikana eh, kuko ibiriko biraba nta kazoza keza biriko biratwereka cyangwa biriko biratuzanira yavuze ngo ibintu ngo twinjire reka jewe sinsaba kwe mbega nditije cyangwa sayingubu cyangwa gusokoza abaporona batinjiye hatsikitwenga tureke baduha amahoro batware batware bose bavuga ati ejo utinjiye turakwica je ndi ku rutonde n'abandi rw'abantu bazokwicwa banyica bamburi kubera navuga nti jewe sinemere ibyavuye mu matora none ibyo nimba aba- abarundi bose bamwemera bamwizigiye jewe nampa amahoro ah, ndeke mvuga ntabwe ngo utinjiye ngo urapfa wumva ubwo butegetsi eh, bugenda gute amasanamu ya ya gwasa na perezida nkurunziza mwari kumwe igihugu nticyubakwa n'icyo n'amasanamu yezu yezu yezu na yuda yuda mu kugura yezu yara- yara- yaramusomye ntiduha- ntidurerwe n'amasanamu reka basi turabe iyo bija abo batwara nibatware turabe yuko batuzanira amahoro bazana umutekano rwasa inama n'ingingo na perezida nkuruza n'abandi nitwabona yuko batwarira bose twebwe nta ngorane jewe nzobaho ntariko ntari umushingamateka na kare nabaye imyaka myinshi n'umushingamateka n'abandi babeho uko abatwara se bose mugabo nibatwereke yuko bariko baza ari tuze muri ubu bwicanyi buhagarare iziho ziba ziratangwa hirya no hino zihagarare hanyuma ubwoba butekeye abantu hirya no hino abahunga bahunguke amaradiyo akore eh, mwumvise ko n'amashyirahamwe yigenga n'abihebeye imana yavuze ati yabahaye gasopo nawe nyene yuko abo bantu bagiye guhindura amategeko kugira ngo ntibasubire kuryogora ku bintu bya politiki imvugo ya perezida nkuruze yavuze yagabisha abantu cyane ku buryo atatuze atahumure yatubwiye na gatonya mu byo yavuze avuze yuko uzomwitega aza biteze i- i- i- i- imana kumengo ni bazopfa nk'umutokonzi nk'ifu y'iminjira wumva ivyo bintu vyohumuriza abarundi gute ku munsi wa mbere yahiye
ehe nawe hano ureba neba Yego.
murabona mwatoranye umugabo wo gutunga ibigwanisho mubifitiye uruhusha Mm.
ndabinginze ntimuze muhemukire igihugu cacu ngo mubihindukirize kubo mwokingiye naje tuzohemukira ibyo roshima burya amategeko aremera nk'amabuye twebwe abapolisi turagerageza n'ukuri kandi n'uyu mwene wacu w'umusirikare ni ukuri gushika baracagendera ubuntu muramuka ahubwo urya mukuru wacu ari muri politiki naho nyene wari ukwiye kumubuza kudutuma ibintu bidashoboka kuko naho tuvukana ntidushobora kubimwemerera ibihugu waragarutse Eh, murambabarira umugambwe barankeneye cyane ma tuzokuba hafi ntugire ikibazo hindira ndagutekera impanuro nawe wewe bigiye Reka nigire.
urabona ko mwari mwaje kugandara ku muvyeyi wanyu yahitanwe n'abagizi ba nabi mve yasha ndabasavye ntimumukurikize amaraso murabona mu gihe c'amatora ko mufise uruhara runini sinze numve muri mwebwe hari wagirizwa amaraso ya mwene wabo Eh, kumena umutwe murabinyemereye menye neza nawe birakuraba yewe mutagondwa mutagondwa ako ni akamo mutewe na sitidiyo ijambo igisata cyo kumenyesha amakuru cy'ishyirahamwe search for common ground mu burundi reka tubanze tu- twitabe uno munywanyi ariko arahamagara hanyuma ndakubaza guhera nk'ifu y'imijira ico kivuga perezida turi kumwe ego turi kumwe Eh, perezida nagira ngo ushikirize iciyumviro canke utange intererano muri kino kiganiro Oge, mwakoze ku ijambo mumpaye ubwa mbere hoho ndaramukira abarundi ko batwumviriza hanyuma nkaba nakwifuza ubanza kubaramutsa yego bandanya duka U- umuntu kwijambo ashobora kuyumva umuntu- umuntu ashobora kuyumvira ikibazo ni ni kubera iki ibiro by'umukuru w'igihugu byasohoye itangazo ku munsi wa kabiri bimenyesha ko umukuru w'igihugu azorahiye itariki mirongo ibiri na zitandatu kuwa gatatu w'indwi iza ariko hatari iminsi ibiri iraharengana agaca arahira uno munsi kandi mu- mu buryo butunguranye ni ibintu umuntu ashobora kwiyumvira nti- ni igiki coba kinyegeje inyuma rero ivyo biteye amakenga gusa reka turindire ngira ngo hari hari hari- hari ibyo umu- tuvuge umu- umu- umuvugizi w'umukuru w'igihugu ashobora kuza gusigurira abanyagihugu atubwire ati eh, igituma bavyihutishije ni kubera izi mvo canke izi na ziriya reka twongere turindire